murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muduteze amatwi tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma abakuru bacu turahera kuri yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangire ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru duhere ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari umutwe w'inyeshyamba zirwanya leta ya kongo m makumyabiri na gatatu uranenga amahanga guceceka mu gihe uvuga ko igisirikare cya leta ya kongo n'indi mitwe ifatanije nacyo bibasira ubwoko bumwe bw'abakongomani bakabakorera amabi y'ibyaha by'intambara n'ibyibasira inyokomuntu ibi byatangajwe na perezida wa m makumyabiri na gatatu bertrand bisimwa mu kiganiro n'abanyamakuru ibunagana ku mupaka agace ka kongo izo nyeshyamba zigaruriye gahana na uganda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi yari muri icyo kiganiro
bamwe mu bayobozi b'inzego nkuru z'umutwe w'inyeshyamba wa ma makumyabiri na gatatu bateguye ikiganiro kigenewe abanyamakuru bari barinzwe cyane batangiye ikiganiro baririmba indirimbo yubahiriza igihugu cya kongo umujyi wa bunagana wari utuje kandi usibye abasirikare ba ma makumyabiri na gatatu utashoboraga gukeka ko ari abasirikare b'inyeshyamba ku buryo bari bambaye neza kandi bafite imbunda z'ubwoko butandukanye nta bandi bashinzwe umutekano bahagaragaraga ariko abaturage batubwiye ko abasirikare b'inyeshyamba babonetse ubu gusa ubundi bari basanzwe bataboneka agisohoka mu modoka y'igisirikare nayo yaririnzwe cyane perezida wa makumyabiri na gatatu Bertrand Bisimwa yahise azengurukwa n'abasirikare benshi bagiye bamukikije kugera mu cyumba aho inama yabereye bwana Bertrand Bisimwa wayoboye iki kiganiro kigenewe abanyamakuru yavuze ko kigamije kuvuga ku kibazo cy'amahoro n'umutekano mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo bisimwa yanenze imiryango mpuzamahanga ayishinja kutita ku karengane k'ubwoko bw'abatutsi b'abanyekongo avuga ko ubu bwoko bwiganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda burimo gukorerwa ibyaha byibasira inyokomuntu n'iby'intambara nko kwicwa no gusenyerwa bazize ubwoko bakomokamo ati kandi bakaba bibakorerwa n'igisirikare cya leta rifatanyije n'imitwe y'abazarendo yavuze ku mugaragaro ko igamije gutsemba ubwo bwoko no kuburandura ku butaka bwa Kongo avuga mu rurimi rw'igifaransa agasemurirwa mu kinyarwanda bwana Bertrand Bisimwa yumvikanishije ko umutwe wa mama makumyabiri na gatatu ari ntacyo utakoze kugira ngo ugirane ibiganiro na leta ya Kongo ahasigaye ngo ni uko bakwikemurira ikibazo ubwabo twatangiye wenda twumvwa na bake ariko uyu ubwa mbere hatangiye humva umwe hejuru bukeye humva babiri bukeye bwaho humva batatu uyu munsi nibura aho tugereje urugendo tugezemo ibyo twatakaje byose igihe umwanya ibyo igihe cyose twatakaje nibura uyu munsi twari tugeze ubwo twumva n'umubare munini uyu munsi nta muryango mpuzamahanga n'utari mpuzamahanga utabasha kumenya ikibazo cyacu duharanira ni nacyo kandi twungutse cyane muri iyo myaka yose yatambutse uyu munsi guverinoma Kinshasa nikomeza kwinangira twebwe ku mbaraga zacu za M23 tuzikemurira ikibazo mu buryo ubwo aribwo bwose ni uburenganzira bwacu ni uburenganzira bw'abavandimwe bacu kugira ngo buri muntu wese abe mu gihugu cyavukiye kandi tuzabigeraho nyamara n'ubwo mu makumyabiri na gatatu ivuga ko iharanira amahoro biciye mu nzira y'ibiganiro n'ubu uwo mutwe uhanganye na leta mu ntambara idahwema abayobozi bawo bavuga ko babikora bagamije kurinda amoko y'abakongomani abangamiwe no kwirinda bo ubwabo kugeza ubwo ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi buzumvira ko ari ngombwa kuja mu biganiro twebwe turacyakomeje umugambi wo gukomeza kubwira abantu ngo turacyashaka inzira y'amahoro kandi inzira y'amahoro niyo yihuse cyane kugarura amahoro kurusha imirwano kubera ko twizera ko ari kuri nakomeza kudusukaho umuriro tuzagerageza gucecekesha izo mbunda mu nzira zose zishoboka kuzageza igihe azabyemerera ko inzira y'amahoro ari izagarura amahoro kandi ntabwo ari igihe cyo kudakomeza cyo gukomeza kwinangira ndababwiza ukuri izuba riva dufite ububasha bushoboka gukemura icyo kibazo mu buryo bwo bwose ku byerekeranye n'impunzi rero icyo kibazo kiri mu by'ituhangayikishije cyane kurusha ibindi nicyo kiza ku isonga kandi nk'uko gisegeta akomeza guhunga gushakisha amahoro mu nzira y'ibibazo bya nyabyo nakomeza kwinangira Eh.
tuzaba ngombwa kugira ngo ducyure abavandimwe bacu basubire mu- mu byabo bature batekane kandi umunsi bazagaruka tuzubaka igihugu cyiza cy'amahoro kizaba kiruta n'icyambere Abajijwe ku byerekeye amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi gutaha perezida wa mama makumyabiri na gatatu yavuze ko kuri bo ari ntaco ababwiye kuko utavuga amatora mu gihe abantu bicwa bakurwa mu byabo abandi benshi bari mu buhungiro ati nubwo amatora azaba ntabwo azaba mu bice barimo nka rucuro na masisi ati rero amatora atitabiriwe n'abanyagihugu bose ntabwo ashobora guhabwa agaciro iyi nama kandi yari yitabiriwe n'abavugizi ba ma makumyabiri na gatatu uwa politike Lawrence Kanyuka hamwe n'uwa gisirikare Wiringoma n'abandi bayobozi b'inzego zitandukanye urwo ni urujya n'uruza rw'abantu aho ku mupaka wa Bunagana mu gihe inama yabaga yari yitabiriwe n'abanyamakuru batandukanye harimo ab'imbere mu gihugu cya Kongo mu Rwanda Uganda n'ahandi hanze y'icyumba yaberagamo byari bisanzwe abantu bambuka muri Uganda abandi bagaruka ku ruhande rwa Uganda ho hari abapolisi bake basanzwe baharinda nyamara aka gace ka bunagana igisirikare cya uganda kiri mu butumwa bwo kurinda amahoro mu muryango wa afurika y'iburasirazuba nicyo kigomba kuhagenzura ariko nta musirikare wa uganda n'umwe wagaragaraga ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda Ignatius Bahizi tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujye mu Burundi aho umukuru w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye yemeza ko nta mafaranga ahagije ari muri za banke aravuga ko ibintu bikomeje gutyo ntaho igihugu cyabasha kwigeza agasaba za banke guhindura imikorere Eloge Willy Kaneza haheze iminsi perezida evariste ndayishimiye ahura n'imirwi itandukanye irimo abagize inzego z'umutekano abatwara ibisata byo kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta hamwe n'ibigo bijejwe iterambere ry'igihugu muri iyi ndwi yahuye n'abatwara amabanki y'ubudandaji umukuru w'igihugu avuga ko bibabaje kubona amabanki mu burundi yamatanga amaraporo yerekana ko buri mwaka yunguka kandi akora neza kandi abakiriya bayo bataronswa amadeni uko babyifuza mu gihe atakindi yashiriweho atari abayitura yitanga ko akarorero ko ashobora kubura imiliyoni mirongo itanu kandi kuri konti yitwa ko ayafiseko ane je nimbuye ibiraya simba naremwe itunga ni kuko ntabona iyo birete nyirondereye amahera yanjye jege ku mwaka ndashobora kwimbura itoni zitari munsi y'amajana abiri hantuka ku mwaka je ndimbura sinimbura munsi y'itoni z'ama- amajana abiri z'ibiraya muga nk'ubu noza kwironderera miliyoni mirongo itanu muri banki mwe kuri konti yanje mwoca muvuga ngo ntayo tuguha none yagiye ko ari iwanje rero nicyo gituma duca ruja kuyanyegeza yagiye sigwanje ikibazo rero gikomeye uwo mwitwarariko w'umukuru w'igihugu c'u Burundi n'abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye barawufise nk'abo mu kiyaya c'imbo bavuga ko akenshi baronka munsi y'ica gatatu cayo baba bifuza kubikuza jewe byarambaye ko cyane byarambaye ko baca bambwira ko ari itegeko rya berebe bambwira ko ntashobora kurenza iraki zitatu kandi ariko ndarutira amafaranga yo kuza gutemesha umuceri byari ngombwa ko ndotera umuriyoni bambwira ko ntashobora ku- kuronka umuriyoni ndotera iraki zitatu narasavye ndakoma amashi biranka urumva rero ko n'akamara amaza ni naco gituma jewe umenga gusubira kubitsa amafaranga niyo umugambi wanje muri banki umenga ntivyonyorohera kuko nta rubasha buke yafiseko ahubwo umuntu ashobora no kugira icyiyumviro cy'uko ayo mahera yiwe bashobora kuyabika mu nzu kuko ayo ari mu nzu uyakoresha uko ushaka mu mwanya ukenereye mugabo uyajanye kuri banki ntuvuga ngo urose ikintu uko- ugomba gukora ngo ushobore kuba woyikorako nk'uko uvyipfuza abatwara amashirahamwe yo kuguranana nabo nyene bavuga ko bibagora gutahura kubera baheruka barungika amahera aja muri banki nkuru y'igihugu bizigiye kongera kuyaronswa ko ariko rukaburwa baha telefone ndayishimiye ni umukuru runani rw'amakopeke mu burundi ruzwi nka fenakobu muri iki gihe giheruka twarakoze igikorwa cyo kwegeranya amafaranga turashobora kwegeranya imiliyaridi zirenga ijana na mirongo ine twarara tutaryamye ijoro n'umurango ayo mafaranga duhejeje kuya- kuyashikana mu mabanki komerisiyare ntitwasubiye kubona n'urufaranga rukoroka avuga nti none amahera twegeranije none ubu yagiye none mushaka tuyazane tuyakuye he kandi yaciye iyo nyene atasubiye kugaruka abandi nabo nka mahiri wize kamikazi umuyobozi nshingwabikorwa mu runani rw'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu burundi barafise ico basaba umukuru w'igihugu ukwihaniza bamwe mu bategetsi babuza abanywanyi b'amashirahamwe yo kuguranana kuriha amadeni bitwaje ijunja bafise mu gihugu muri kino gihe himirije amatora ko yibaza ko ibintu bishobora kunyuka inzego zijejwe intwaro arabasi zofasha cyane amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu gikorwa co kwishuza ingurane ivyo nagomba tubishimikire ko mu minsi iza tuzotangura ibikorwa vyo kwiyamamaza kandi birakaba mugabo muri ico gihe hariho abantu babi- bat- bafata bakavuga bati jewe rero nimwagira ukunuku nuku nahajya mwahora mwishura nzobakingira ikibaba ntimwishure perezida ndayishimiye yemeza ko burundi buzingamitswe na bamwe mu bategetsi n'inzego bari bakwiye kubushayura ko byatanguye 2017 qu'est-ce qui indique que l'échec du putsch atariyo yaciye ibandanya d'autre manière ikaba continuité yo guhenura igihugu birashoboka hariho abantu bura n'urubanza babacira vraiment jari hari igihe urondera uti none nk'uyu ntunayita circonstance aggravante ngira ngo ni ni aggravantissime kuko vraiment birateye isoni oya niwiyumvire umuntu wo muri obere amakati umaze kubona kazi tatu organize par robert kaya mbere yoyo ni jewe nayifatiye muri fragrance narayiboneye mugabo hageze kuburanaga urarondera icyo umwagiriza ukabura aho baharura nko bagaharura enkari kadedwana muri mw'ikamyo truwakari ntidedwane bagashira ko siye kugira imodoka icyo yigira directe sans aucun problème twarabifashe mugabo gabriel usiri umukuru w'ishyirahamwe orikome ahanura abategetsi kutidoga ahubwo bagafata ingingo situwa kimeze nabi cyane leta nifata ingingo ntibavuge nko muri op- nka opozisiyo mugabo bafata ingingo kuko bagiye kudenonsa orikomi ikadenonsa imigambi y'umuvuzi ikadenonsa umunyagihugu akadenonsa abantu twese tukidoga none gahindura tuba dutu- du- dufashwa nande none turasabye ijambo umukuru w'igihugu yavugiye murambya abantu bose barikurikiye kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka hahinduwe inoti z'ibihumbi bitanu na cumi mu burundi abakiriya b'amabanki akatari gake baridoze ko bataronka amahera ku rugero wifuza perezida ndayishimiye yari yatangaje ko iyo ngingo yo guhindura izo noti nkuru nkuru mu gihugu yafashwe mu ntumbero yo guhasha akarwi k'abantu yavuze ko batarenga ijana bakumakumye ubutunzi bw'igihugu babubika mu mazu yabo agira ati umunsi umwe muzovyibuka yacitse impapuro eroje burikaneza ijwi ry'amerika abakomeje gukurikira ibiganiro hano ku ijwi rya amerika ivugira i washington dc tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana kane n'ibice bitatu fm by'umwihariko tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari mbahaye ikaze rero mu kiganiro cya none njye muri kumva kuri mikoro ndikaremera patrick mu kiganiro cya none turaza kuganira ku ihohoterwa ku mutungo rikorerwa abagore hari ahantu hamwe na hamwe usanga bamwe mu bagore bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku mitungo aho usanga umugabo asahura ibyagatunze urugo rimwe na rimwe bikajyanwa mu businzi ubushoreke ndetse n'ahandi nk'uko rero mumaze kubimenyera mugira uruhare mu kiganiro ejo mutwoherereza ibitekerezo ku nsanganyamatsiko tuba turimo turaganiraho ngaho rero mutubwire ese mubona ari iyihe mpamvu ituma umugabo asahura ibyagatunze urugo rimwe na rimwe akabijyana mu businzi mu bushoreke ndetse n'ahandi muraza kutwandikira munyize kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse na twitter yahindutse x hose ni ukwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe ubundi mudusangize ibitekerezo byanyu turaza kubyakira Mm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ikaze nanone mu kiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda ubundi umutungo ni kimwe mu bituma ubuzima bw'umuryango bugenda neza hakabaho icyizere cy'imibereho y'ejo hazaza y'abagize umuryango cyane cyane abana b'uwo muryango baba abahungu ndetse n'abakobwa abashakanye kandi bafatanya gucunga umutungo buri wese akagira uruhare mu gutanga ibitekerezo biteza umuryango imbere nubwo ari ingenzi cyane ko abashakanye bumvikana ku mikoreshereze y'umutungo w'umuryango hari bamwe mu bagore bakorerwa ihohoterwa bishingiye ku mitungo aho usanga umugabo asohora ibyagatunze urugo rwabo rimwe na rimwe akabijyana mu businzi mu bushoreke ndetse n'ahandi hatandukanye ngo rimwe na rimwe ngo nuko ari umugabo dutangira iki kiganiro twabaje tuti ese mubona ari iyihe mpamvu ituma umugabo asohora ibyagatunze urugo rimwe na rimwe bikajyanwa mu businzi mu bushoreke ndetse n'ahandi munyemere nakire mugenzi wanjye bazi ubagira fredawusi atugezeho bimwe mu bitekerezo mumaze kutugezaho ku ngingo turimo turaganiraho mu kiganiro cya none fredawu ikaze utugezeho ubutumwa abakunzi bacu bamaze kutugezaho kuri iyi ngingo mugenzi wanjye patrick arakoze kumpa umwanya reka duhere ku mukunzi wacu jean claude aragira ati njye uko mbyumva ntabwo bikwiye kuko gusahura urugo ni ihohoterwa nk'irindi ryose ariko usanga abagabo bagira imyumvire idakwiye aho yumva ko imitungo yose ari we uyifiteho ijambo rya nyuma kurenza umugore we bigatuma abuza abandi bagize urugo uburenganzira ku mitungo y'umuryango rero mbona bidakwiye rwose nk'urubyiruko tugerageze kurwanya bene iyo myumvire undi nawe wagize icyo avuga neza ekeri ati kuri njye mbona bidakwiye kuko ahanini iyo bikomeje bitera idindira ku iterambere ry'urugo kandi bikaba byanateza amakimbirane hagati y'abashakanye bigira ingaruka ku rubyaro rwabo mbona umugore n'umugabo basabwa gukoresha umutungo wabo ku buryo bwumvikanyweho nawe ubyikubiye kurusha undi murakoze cyane mukomeze gukurikirana ikiganiro ndetse munatubwira uko mubyumva
aha barakoze cyane abamaze kuduha ibitekerezo kandi mukomeze mubyohereze turabyakira nta kabuza dukomeje kandi n'ikiganiro cy'uyu munsi twifuje kumenya icyo amategeko avuga kuri iyi myitwarire y'abagabo bahohotera abagore babo bishingiye ku mutungo aho usanga umugabo nyine akoresha umutungo uko yishakiye nyine ibyagatunze urugo rimwe na rimwe akabijyana mu businzi mu bushoreke ndetse n'ahandi reka ishimwe honore muhe umwanya atugezeho inkuru yadukusanyirije ngendagaruka mu kanya
ingabire valentina umurebye ku jisho wagira ngo afite imyaka nka mirongo ine nyamara siko bimeze kuko afite imyaka makumyabiri n'umunani tumusanze mu rugo rwe ruherereye mu murenge wa nyankinki mu karere ka gicumbi aduhaye agatebe k'urubaho turicaye ubundi atubwira iby'agahinda ke gashingiye ku kuba akorerwa ihohoterwa ku mutungo ku buryo umugabo asahura urugo bikaba bikomeje kugira ingaruka kuri we no ku bana muri rusange agurisha ihene yagurisha ihene amafaranga agashaka kuyashyira ku mufuka singire n'igiceri mbonaho ibyo rero bigatuma duhorana amakimbirane ahoraho abana banjye ntibiga kubera ko tutumvikana dufitanye amakimbirane abana barwaye bwacya iyo nkoko iratera amagi umugabo akayajyana ku isoko amafaranga agashyira ku mufuka iyo hene nta n'agafumbire yewe ntitukeza tubayeho mu buzima bubi nizo ngaruka abagore dufite ku mitungo twashakanye n'abagabo bacu umurima asigaye antegeka icyo mpingamo kandi nyamara n'ako gafumbire ntikaboneke ugasanga ntituri kweza neza ariyo mpamvu duhorana inzara idashira mu rugo rwacu iyo azamuye igitekerezo kibyara inyungu mu rugo ntigihabwa agaciro asanga hari icyo yagafashijwe n'inzego bwite za leta akarenganurwa kandi nk'umugabo we ahorana amafaranga ku mufuka yanywera amafaranga atagaguzwa mu bagore nkaba nifuza no kuba nakaka divorce nkatandukana nawe nta bubasha ngiraho niyo mpamvu nifuza yuko nk'ubungubu mu byo twashakanye kugira ngo abana banjye babeho neza nanjye mbeho neza n'ayo makimbirane mu muryango agabanyuke tutaba twanakicana bitewe n'uko abana banjye mba mbona pe barambabaje kandi twarababyaranye numva ku bwanjye ari ibishoboka twatandukana tugahana iyo divorce nkabona mirongo itanu yanjye ku ijana nawe akabona uruhare rwe abana bakongera bakagabana ku ruhare rwe nanjye bagafata ku rwanjye nkabasha kubasubiza mu ishuri bamwe mu baturage bo mu murenge wa miyove mu karere ka gicumbi bavuga ko hari impamvu muzi babona nk'igomba kurandurwa nkanjye numva ari ngombwa ko tujya inama ku mutungo wacu uko twawukoresha kuko iyo tugiye inama bigira akamaro ubwumvikane bukaboneka mu rugo urugo rukanatera imbere ntabwo ari ngombwa ko mbikora ntabwiye mudamu biba hose hake bibaho cyane ariko si byiza buriya hari igihe biterwa n'ukuntu ingo zibanye ingaruka zirahari nyinshi cyane ingaruka za mbere umutungo w'urugo ugenda ukendera kubera ko nimba umugabo yagurishije ihene ntabwire umugore amafaranga yayashyize cyangwa icyo bari buyakoreshe n'umugore nawe ashobora kugenda mu rugo hari imyaka akayigurisha umugabo atabizi umugabo akazashiduka yarashize bityo urugo rwabo rukagenda rujya mu bukene oya ingero zirahari nyinshi njye ntabwo nabyinjiramo mba mbibona babitonganira nyine ukabona ntibabanye neza kubera iyo mpamvu hahandi batangira gucana inyuma bavuga ati reka ncisha hano ndetse reka ncisha aha." bigapfa nyine urugo ntirugende neza amakimbirane ya mbere ni ukuvuga ngo umugabo asharagurisha akajya mu kabari agataha yasinze gore batongana abana bakicwa n'inzara bakarwara bwacya mbega bagateza umutekano muke muri karitsiye ntabwo bakwiga kubera ko ayo makayi ntibayagurirwa kuko umwe ababwira umubyeyi ababwira umwe ati umwe ati sanga so undi ati sanga nyoko abana bakabura aho babigenza nyine abo bana iyo ba- bibaye bityo abana bakura nabi iyo abantu batumvikana ingaruka zifata umuryango cyane cyane no ku bana bamwe niba mu rugo harimo amakimbirane nose hari abaturage bakumva buriya buryo iyo babibona ntacyo bagusomamo ni ukuvuga ngo n'ubu ubanye neza n'abaturage na none ikindi kutagira icyo musomaho cyabyara umusaruro wubaka igihugu nk'ejo bundi hari uwo wagurishije inka nyine usanga bipfuye n'umugore ubu umugore ari mu bitaro reka sinakubwira kubera ko bananiwe guhuza kubera ko iyo nka nyine yagiye ugasanga nyine ayamariye mu kabari nta kindi akumva ko inshingano zo mu rugo zitamureba
umuryango utari uwa leta uharanira uburenganzira bw'abashakanye cyane cyane ukibanda ku mugabo rwa mureke uvuga ko abagabo bagomba guhindura imyumvire kuko umugore aharenganira n'umuryango muri rusange uyu ni shyikiro jim umukozi wa rwa mureke ni benshi tubonana nabo akenshi ihohoterwa rikunze kugaragazwa kuvuga kuko hari ibyo adafiteho uburenganzira ku mutungo biroroshye ariko ni benshi ntabwo na- mfite imibare aha ngaha ariko icyo nzi nzi ko mu ihohoterwa tubona akenshi ni ihohoterwa rikorera ku mutungo navuga ko mirongo irindwi ku ijana ry'abo tuganira akenshi ni irihohoterwa baba bavuga rishingiye ku mutungo abagore bakunze kuba badafiteho uburenganzira ku, ku mutungo twebwe imfashanyo dutanga ubundi ni ukubaha ubumenyi ni ukugira ngo bajijuke twe twibanda cyane ku mugabo tukabwira umugabo uburenganzira bwe tukamubwira n'uburenganzira bw'umugore tukababwira ko uburinganire ari ukuresha imbere y'amategeko ibyo byonyine birahagije kuba twese twagira umutungo tukawugiraho uruhare ikindi kandi tubigisha tubigisha n'ubundi ikoreshwa ry'ububasha ese barukoresha gute haba ari ku mutungo haba ari mu buzima busanzwe abagabo tukabigisha kuba bashyigikira abagore ni nayo ntego ya mbere dufite ni ukwampa umugore hari gahunda murabona ko abantu iyo basezeranye baba bafite uburenganzira ku mutungo bitewe n'uko bahisemo ko basezerana ni ugukangurira abashakanye cyane cyane abagabo kwirinda kwaya umutungo mu nzoga ibisindisha kunywa inzoga ntabwo twabyamagana ariko ntibanywe bareke uh, kurenza urugero ariko icyo tubakangurira umunsi ku wundi ni ukumenya kuko umutungo w'urugo bose a- bawufiteho uburenganzira reka nguhe nk'urugero iyo ugeze no mu rugo usanga ah, amasahani bayita y'umugore ariko moto iri mu rugo ni iy'umugabo ugasanga kandi abo bafite amasezerano ko basezeranye bavanze umutungo ariko akumva ko iyo moto atari iye moto ni iy'umugabo inka ni iy'umugabo ibyo ntabwo byakagombye kuba bimeze gutya ariko twe kuri rwamureke dukomeza gukangurira umugabo kugira uruhare mu iterambere ry'umuryango ashyigikira umugore n'umwana w'umukobwa kugira ngo ejo twese tuzabe mu gihugu kizira ubusumbane
uko imicungire y'umutungo abashyingiranywe iteye kose buri gihe ni ngombwa ko habaho ubwumvikane bw'abashyingiranywe bombi ku mpano igurisha n'itangwa ry'ingwate ku bintu bitimukanwa gushyira hamwe umutungo wabo wose waba uwimukanwa n'utimukanwa guhurira kuri uwo mutungo bivuga ibiwureba byose yaba n'imyenda ifatiyeho igihe cy'ishyingiranwa cyangwa yo mu gihe kizaza abashyingiranye bashobora guhindura imicungire y'umutungo wabo iyo abashyingiranywe bahinduye uburyo bw'ivangamutungo rusange umutungo rusange n'imyenda babigabana ku buryo bungana ngendi ishimwe honore mu karere ka gicumbi ku bw'ikiganiro ejo nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo mukomeze muduhe ibitekerezo kuri ingingo yacu aho twatoreye tubaza tuti ese mubona ari iyihe mpamvu ituma umugabo asahura ibyagatunze urugo rimwe na rimwe bikajyanwa mu businzi mu bushoreke ndetse n'ahandi mukomeze mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se no kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri nshuti bakunze ikiganiro ejo turagana ku musozo w'ikiganiro cya none ariko mbere y'uko nibutsa abadukurikiye ibyo twaganiriyeho reka nongere ntakire firidawusi aracyari muri studio adusomere ubutumwa mwohereje mu kiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize firidawu ikaze nanone mugenzi wanjye patrick arakoze kumpa umwanya reka mbanze nshimire abakunzi bacu baherereye mu bice bitandukanye by'igihugu mpereye ku mukunzi wacu uherereye i bugesera aragira ati muraho neza abakunzi b'ikiganiro ejo nitwa feridine uko ishaka mperereye mu karere ka bugesera njye mbona ihezwa ku mutungo w'urugo biterwa n'ibintu bitandukanye ariko hari impamvu ebyiri zikomeye iya mbere navuga umuco n'amateka y'u rwanda aha usanga abantu benshi bakizirika ku mateka n'umuco bya kera aho bavuga ko umugabo ari we mutware w'urugo ibyo bigatuma abagabo bamwe na bamwe bakoresha umutungo batabanje kubiganiraho n'abo bashakanye bigatera amakimbirane naho abagore bo muri iki gihe bashobora kwitwaza uburinganire n'ubwuzuzanye bityo kumvira no kumvikana bikagorana urugero ngewe natanga nzi umuryango aho umugabo yataye urugo bitewe n'uko umugore yanze ko bagurisha inzu kandi barabahaga amafaranga akubye kabiri ayo bahaguze kandi barashoboraga kuyafata bakagura ahandi none ubu barabasenye muri gahunda ya leta yo gukura abantu mu manegeka ibi byatumye umugabo amera nk'uwahungabanye icya kabiri navuga ubumenyi buke ku bijyanye n'uburenganzira bw'abashakanye ku micungire y'umutungo aho usanga abashakanye badaha agaciro isezerano bagiranye mu murenge yewe hari n'abatabanza kuganira uko bazacunga umutungo bakabyumvira mu murenge bagapfa gusezerana ivangamutungo rusange kuko bumvise ari ryiza ako kanya nyuma y'igihe umwe agasanga yarahisemo nabi nabyo ugasanga biri gutera amakimbirane hagati yabo undi nawe wagize icyo avuga ni ganza uherereye i huye aragira ati mu by'ukuri ngewe numva umugabo n'umufasha we bagakwiye gushyira hamwe bagatekerereza hamwe icyo bagomba gukora bityo bakanafatira hamwe desiziyo mu bijyanye n'uko imitungo y'umuryango ikoreshwa gusa ntitwakirengagiza ko hari abagabo bafite imyumvire ishaje bumva ko ari bo mutwe w'umuryango bityo bagomba no gutekerereza uwo muryango ikindi hari n'abagore bigira abantu n'ibindeba ugasanga igikozwe cyangwa igikenewe cyose bategerereje amakiriro ku mugabo aho usanga bamwe mu bakobwa batarashaka birukanyira kurongorwa n'abagabo bafite amafaranga kandi bo ntacyo bafite ibi bigatera abagabo kuba babasuzugura n'igihe bagiye gukoresha umutungo ntibabagishe inama bumva ko n'ubundi ntacyo bazanye reka nsoze nshimira abakunzi bacu ku butumwa bwiza badusangije Mm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
bagira firidawusi arakoze cyane kutugezaho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize ndetse kandi namwe bakunzi bacu mudahwema kohereza ibitekerezo byanyu turabashimiye ikiganiro ejo cya none kigeze ku musozo uyu munsi mbibutse ko twaganiriye ku ngingo ivuga ku ihohoterwa rishingiye ku mutungo rikorerwa abagore aho twumvise umubyeyi ingabire valentine wagaragaje agahinda afite gaterwa n'ihohoterwa akorerwa rishingiye ku mutungo aho umugabo we asahura urugo bikamugiraho ingaruka kuri we no ku bana muri rusange abaturage bo mu miyove mu karere ka gicumbi batubwiye ko bo ari ngombwa kujya inama ku mutungo uko wakoreshwa kuko burya ngo kujya inama bigira akamaro ubwumvikane bukaboneka ndetse kandi n'iterambere rikaboneka ry'umuryango saba gusa twumvise kuko twanumvise shyikiro jim umukozi wa rwamureke watubwiye ko abagore bakwiye guhindura imyumvire kuko umugore aharenganira n'umuryango muri rusange bakunzi b'ikiganiro ejo rero ni ngombwa nk'uko twabyumvise ko abashakanye bumvikana ku micungire y'umutungo wabo ndetse kandi no kumvikana ku bitunga urugo kandi nguko rero tugeze ku musozo w'ikiganiro ejo cya none mu nyemerere nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro ejo cya none gitambuke by'umwihariko mizero keresipe wari uri ku buhanga bw'ibyuma ndetse na nadine uw'amahoro kandi we wari uhagarariye iki kiganiro namwe mwese twabonye mu kiganiro cya none ndabashimiye ikiganiro ejo nakagaruka mwari kumwe nanjye kareme patrick cyaho ejo atubereye inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isa kumi n'ebyiri umwanya gukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe ku minsi